Muteze amatwi ijwi ry'Amerika radiyo ijwi ry'Amerika rirabashyikiza ibiganiro byaryo muri uyu mwanya ibiganiro twabateguriye bikaba bigiye gutangura ibiganiro bibandanya gushimikira cyane cyane ku burundi muri kumwe nanjye fide niyo ngabo urumva guturira imodoka bakongera bagaturira ibi na biri amazu baturira amantene ya kominikasiyo urumva yuko atari yamyerekana twari ko turarondera
uwo ni umukuru w'igisagara cya bujumbura sayidi juma ahanura urwaruka kureka konona ubutunzi bw'igihugu ni mu kanya gato kari imbere nyamara tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino amakuru tubashikiriza umushikirizamanza kizigenza wa leta zunze ubumwe za amerika loreta lynch yatangaje ko ibinyoma na ruswa byaranze bikomeye ishyirahamwe rijejwe umupira w'amaguru ku isi fifa mu kiringo cy'imyaka mirongo ibiri ivyo loreta lynch yabitangaje no musi wa gatatu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru new york mu gihe ivyaha vyashirwa habona ku bategetsi cumi na bane Uh, b'ishyirahamwe fifa mwitohoza rikomeye ku ishyirahamwe fifa umushikirizamanza kizigenza wa leta zunze ubumwe za amerika loreta lynch yavuze ko ivyo vyagirizo vya ruswa ku bategetsi bakomeye b'ishyirahamwe fifa vyageramiye bikomeye abantu batari bake amenyesha ko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe abategetsi b'ishyirahamwe fifa bishimikije amabanga bari bajejwe kugira bakira ibiturire vy'imiliyoni n'imiliyoni y'amadolari abategetsi cumi na bane bishyirahamwe fifa begetswe ko ibyaha bya ruswa n'ubushikiranganji bujejwe ubutungane bwa leta zunze ubumwe za amerika abashikirizamanza bavuga ko abo bategetsi bakiye ibiturire vy'amafaranga arenga imiliyoni ijana na mirongo itanu z'amadolari mu kiringo c'imyaka mirongo ibiri n'ine abategetsi mu gisagara ca Zurich bahagaritswe uh, ntunga abategetsi mu gisagara ca Zurich bahagaritse abategetsi ndwi bishyiramwe FIFA no musi wa gatatu mu kurindira kubashikiriza leta zunze ubumwe za Amerika umuyobozi mukuru w'ibiro bijejwe gukurikirana inkozi z'ikibi muri Amerika FBI James Comey yatangaje ko iyo nyifato yacitse uburyo bwo gukora bw'ishyirahamwe FIFA ibitaro vy'amabombe vy'abihevyi vyahitanye abasirikare b'igihugu ca Iraq 17 mu ntara ya Anbar mu ijoro ryashiriye yashiriye no musi wa gatatu mu gihe inteko zishigikiye leta muri Iraq zibandanye igikorwa cazo gishasha cyo gutuza umugwi Islamic State muri ako karere abategetsi b'igisirikare ca Iraq batangaje ko ibitero vyabereye hanze y'igisagara ca Fallujah kiri mu minwe y'umugwi Islamic State mu ijoro ryo ku musi wa kabiri vyabaye amasaha make y'inyuma y'uko leta ya Iraq itanguye igitero cyo gusubira gufata ibice by'intara ya Anbar biri mu minwe y'umugwi Islamic State igisirikare ca leta ya Iraq n'abagwanyi bashigikiye leta bashimikiye muri iki gihe ku bice biri hanze y'igisagara ca Ramadi umugwa mukuru w'intara ya Anbar mu kigoro ko gutuma abagwanyi b'umugwi Islamic State batabandanya baronka ivyo bakeneye imbere y'uko binjira mu gisagara ca Anbar ubwaco ico gikorwa ca gisirikare gishigikiwe na leta zunze ubumwe za amerika kikaba cyatanguye ejo kuwa kabiri umuvugizi w'ibiro vya perezida wa amerika george ernest yatangaje ko leta zunze ubumwe za amerika zizotegerezwa kubona ko igisirikare ca iraq gifise ibikoresho gikeneye abashingamateka mu gihugu ca madagascar batoye kwirukana henry la jao na rima pianina mu mabanga yiwe ya perezida mu bishobora kugeramira utwigoro tw'igihugu ca madagascar two gutsimbataza umutekano inyuma y'imyaka itari mike y'intambara iyo ngingo yemejwe n'abashingamateka ijana na mirongo ibiri n'umwe ku bashingamateka ijana na mirongo ibiri na batanu bagize bagize ayo matora bagize ayo matora no musi wa gatatu iyo sentare itegerezwa kwemezwa iyo ngingo iteza kwemezwa na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro kugira ije mu ngiro radiyo ijwi ry'amerika muteze amatwi ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi tuvugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu dushobora kwakira ubutumwa bwanyu kuri whatsapp nimero yacu ni mutanguza rimwe hanyuma mukagira kabiri zeru kabiri kane kane rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe mufise amafoto ivyiyumviro canke amakuru y'aho muherereye mwayaturungukira kuri iyi nimero maze tukabibatangariza amakuru abandanya gushimikira ku Burundi muri komine ya Kinindo kuri uno muhingamo habaye imyiyerekano yatumye imodoka yo muri kaminuza y'ubuvuzi INSP Institut National de la Santé Publique turigwa Saidi Juma arongoye igisagara ca Bujumbura yahaye ikiganiro mugenzi wacu Desire Atongimana aha hanu urwaruka kureka konona ubutunzi bw'igihugu agasaba n'abavyeyi gukora akazi kabo Desire Atongimana aradushikiriza ibindi kuri inguru
akamaro dutera urugwaruka ni uko guhagarika ubugizi bwa nabi kuko murabona ko bari ko baronona bononera imiryango bononera igihugu ibyo rero murabona yuko bishobora kudushikana muri iki gihugu twari ko turatera imbere mu bijyanye n'umubano mwiza mu bijyanye n'amahoro n'umutekano guturira imodoka bakongera bagaturira ibinabiri amazu baturira amantene ya kominikasiyo ibyo urumva yuko atari ya myiyerekano twari ko turarondera ahubwo ari ubugizi bwa nabi bifite ikindi kintu bigamije atari ibi dusanzwe tuzi turasaba rero yuko abashobora gushikira urugwaruka yuko baruhanura rukagarukiriza ngaho ibyo nonekaye biramaze ntitwifuza yuko hari ibindi twaguma twongerako icyo mwamwimirije gukora kugira koko ibi bintu bihagarara muri kino gihugu ego ikiri ko kirakogwa murazi yuko tubifashijwemo na menibe hari ibiganiro biriko biraba na leta hamwe n'abatunganije imyiyerekano nibaza yuko bazogira icyo ko kugira ngo dushobore guhagarara bino bintu bishobore guhagarara hanyuma duheze dusubire mu mahoro abantu babane atakibazo ababyeyi bobo b'urwaruka nta kamunwa batera
ego akamo tutera ababyeyi b'urwaruka ni uko bo bicarika bakabaha indero indero imwe yo ku ziko bakababwira ko ibi bari ko barakora atabizo bashikana akarorero turagafise twe ngaha mu burundi murazi byabaye muri mirongo icyenda na gatatu kuduga aho urwaruka rwakoreshejwe cyane ndetse mu nyuma urwo rwaruka bikaba byarabagiriye ingaruka mbi ntitwakwifuza rero yuko urwo rwaruka n'ubu rusubira gukoreshwa muri izo nzira ahubwo niba bahanure basubire ku mashuri baje kwiga kuko abandi bari ko bariga kandi bazosanga bahombye byinshi kuko umwaka urashobora kuba imfa gusa kuri bo kuko abandi bo babandanya biga
ibiganiro n'inama bigenewe gutorera umuti ikibazo cy'uburundi birabandanya hirya no hino muri afurika y'ubuseruko hategekanijwe inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere nayo izo kwiga ku burundi mugenzi wacu edi gwema dufitiye inkuru y'imvaho ari bujumbura mu burundi mu gihe hano i bujumbura imyigaragambyo y'abatifuza ko perezida Pierre Nkurunziza yongera kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu ikomeje ndetse leta ikaba ikomeje no kotswa igitutu n'amahanga abahagarariye leta bo bakomeje kuvuga ko urusaku rw'amahanga rutazigera ruhagarika umugambi w'umukuru w'igihugu wo gukomeza kwiyamamariza uwo mwanya mu matora ateganijwe mu kwezi gutaha kwa gatandatu hagati aho amahanga akomeje gushakira umuti ibibazo biri mu burundi mu nzira z'ibiganiro ndetse no guhagarika inkunga ibihugu bitandukanye byageneraga uburundi mu rwego rwo kugerageza kumvisha leta ko ikwiye guhindura imigendere yayo kuri uyu wa gatatu intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye said ginit wari umaze iminsi agerageza guhuza impande zitandukanye hano mu burundi yagejeje raporo ku kanama k'umuryango umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi i new york muri leta zunze ubumwe za amerika hano ku mugabane wa afurika ho hateganyijwe inama y'abakuru b'ibihugu bagize akarere ka afurika y'uburasirazuba izateranira i dar es salaam mu gihugu cya tanzania tubibutse ko inama nk'iyi yari iteganyijwe guterana ku itariki ya cumi n'eshatu z'uku kwezi ariko ihita isubikwa nyuma y'uko zimwe mu ngabo z'uburundi zigerageje gufata ubutegetsi ku ngufu icyo gikorwa cyari kiyobowe na generali godfrey niyombare kugeza ubu bitaramenyekana aho aherereye nubwo iyo nama y'i dar es salaam yatumiwemo abakuru b'ibihugu kugeza ubu ntibiremezwa neza niba perezida Petero Nkurunziza azayitabira mu kiganiro kuri telefone Nyamitwe umujyanama mu by'itangazamakuru mu biro by'umukuru w'igihugu yambwiye ko uburundi buzahagararirwa muri iyo nama ariko ntiyemeza ko umukuru w'igihugu azaba ari i Dar es Salaam yambwiye ko bikiri kare gutangaza niba azagenda cyangwa atazagenda ku batavuga rumwe na leta nabo bazaba bari muri iyo nama ngo igihe cyose nkuru nziza atazaba ari muri iyo nama kandi ari we pfundo ry'ibibazo ngo babona ntacyo izageraho bakaba bamusaba kubaha bagenzi be akayitabira twabibwiwe na dr jean minani uyoboye frode bunyakuri ishyaka ritavuga rumwe na leta hano na mbere twifuza ko yogenda akumviriza impanuro ahabwa n'ababanyi b'ishyirahamwe turimo muri ibi bihugu tuhanye akarere akarere turimo kuko igihe twajyamo twabigiyemo ari batwara kandi atubwira ko ari byiza cyane ni ukuvuga rero natagenda ku nguko ko bari kugaya abantu b'abashingantahe nkawe harimo n'abamuro ariko twebwe tuzuba ariyo turi kugira ngo tubashikirize amazi arimo arakorerwa abarundi kubera iki umuntu ashaka ikintu cya gatatu cyo kuba umukuru w'igihugu kandi amategeko abimubuza aho rero kutagenda ni uko nawe nyine azuba yabonye ko icyo kiringo agikwiye adashaka nuko abantu bose babimubwira ariko nta kintu bizomubuza bazohanura ujo yagiye bazomuha ubwo butumwa bw'impanuro tuzobwumviriza natwe twongeye tubumubwira eshanu z'ukwezi kwa gatandatu ishyaka ryawe ryaba ryiteguye kujya mu matora tekeni kizocekura ku munsi wa mungu imvururu zimaze iminsi zibera mu burundi nyuma y'uko imyigaragambyo itangiye zimaze guhitana abantu barenga makumyabiri naho imibare mishya yasohowe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ita ku mpunzi ikaba igaragaza ko umubare w'abantu bamaze guhunga iryo shami rifite imyirondoro ugera ku bihumbi mirongo irindwi na bibiri edi rwema radiyo ijwi ry'amerika ya bujumbura mu burundi rurakoze edi mu burundi kandi inyuma y'ukwezi kurenga abanyagihugu badashigikiye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu bari mu mabarabara igisata cy'ingenzi kiracumbagira abigenga basanzwe bakorera muri icyo gisata harimo amahoteli bemeza ko bariko bakora bahomba ku ruhande rwa leta ho bavuga ko atagitangaje kirimwo kuko ibihugu byinshi bya afurika iyo biri mu biringo by'amatora bitagendegwa inkuru y'umumenyeshamakuru umushasha wacu diane nini ntihazwi Kangeni Burundi ma, iyi mana yapfuye.
igihugu c'u Burundi abenshi bita umutima wa afurika gihereye muri afurika yo hagati bamwe mu banyagihugu b'i Bujumbura twavuganye bakemeza yuko naho ibihe vya politike bigoye ico gihugu kirimwo bafise ico bagishima ku gihugu cabo abantu baho ari abantu bakira abantu bidasanzwe ni igihugu kidasanzwe ni igihugu ciza cyane twe mu burundi batamba ibintu bit- bitandukanye agasimba bagatamba imakamba intore nazo ni mu kirundo abantu bazi kujisha bazi kubaza rimwe rimwe muranibaza ko no mu kurema bahereye ngaha kubera ibintu vyiza vyinshi biri ngaha hanya mu nyambaro mu ngendo mu mvugo mu nyifato urafise ahantu hari ibiyaya imisozi dufise amashuri arenga atandatu mu burundi benshi barakunda n'indya z'iwacu kubera akanovera k'iwacu dufise n'abakobwa beza n'abahungu bacu ni beza twambara neza dufise ingoma nziza tuvuza neza ingoma
hambavu y'ingoma z'u Burundi ziri no muri bimwe ingenzi ziza zihurumbira Uburundi bufise muri rusangi ibibanza vyaba bijana mirongo ibiri na gatandatu biri mu ntara zose bituma ingenzi zihahurumbira muri ivyo bibanza harimwo nk'ibibanza bishinguwemwo abami n'abamikazi amazu ya kera yari yubatse kirundi ikiyaga Tanganyika eka ndetse n'amashamba cirumeza usangamwo ibikoko bitandukanye avuga imboni icuye arongoye ishirahamwe intore tour rifasha ingenzi ati nta ngenzi zikigendera Uburundi nta bantu tukironka kuko ingenzi ijanwa n'umutekano muri make rero nta ngenzi zihari kubera atamutekano uhari Leonidas Habonimana umuyobozi mukuru mu bushikiranganje bw'ubudandaji mu gisata c'ingenzi ntahakana ko igitigiri c'ingenzi cagabanutse ariko ngo ntawo kwemeza ko vyatewe n'icuka ca politike kihari hafi mu bihugu byinshi byo muri Afrika mu gihe abantu bagire baje mu matora usanga inkuru ziva mu gihugu ari inkuru zica imitima abantu bigatuma abantu batiyumvira kugenda ico gihugu kubera ibintu by'amatora novuga yuko atari ibihe bituma abo bantu boroherwa kugendera igihugu ntibizokoroha gusubira gusanasana kino gisata inyuma y'ayo matora mu gihe bimwe muri ivyo bihugu vya Afrika turiko turatanga ko n'uturorero usanga ayo matora abaye niko hakaba imishamirano mugabo ntihagire abicwa ntihagire n'abafungwa ico nzi ni kimwe nuko mu gihe leta ishize uburyo bubereye muri ico gisata inyuma y'igihe ico gisata naco kiratera imbere amakuru dukura mu ndege zegukira ibihugu vya Kenya n'ububirigi avuga ko abagendera igihugu c'u Burundi bagabanutse gose kuva mu mpera z'ukwezi kwa kane indege y'ababirigi ijamwo abantu amajana abiri na mirongo umunani isigaye ishika mu Burundi ifise abantu ngo bagera kuri mirongo itanu indege y'abakenya nayo yari isanzwe iguruka ku gataka k'u Burundi inshuro zitatu ku munsi isigaye iguruka inshuro zibiri gusa amahoteli atari make yo mu gisagara ca Bujumbura akunda gushikirwamwo n'ingenzi twaciyemwo batumenyesheje ko atangenzi baherutse gukubita ijisho mu bushikiranganje bw'ubudandaji bakemeza yuko igisata c'ingenzi mu Burundi ari igisata gishobora kwinjiriza leta y'u Burundi amafaranga asumba ayava mu kawa n'icayi bimwe mu bitegwa njabukamazi vyinjiriza amafaranga y'agaciro igihugu c'u Burundi ibujumbura Diane Ninahazwe ku bw'iju rya Amerika
bakunzi b'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ryongeye ibiganiro mu kirundi n'ikinyarwanda mu gitondo uretse porogaramu itangira kuva isa kumi n'imwe n'igice twongeye amakuru isa kumi n'ebyiri isa moya n'isa mbiri mu gitondo ku gicamunsi ijwi ry'amerika ribagezaho amakuru isa kumi saa kumi n'imwe na saa kumi n'ebyiri amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku burundi ni ku ijwi ry'amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu
radiyo ijwi ry'amerika abarongoye amasendika y'abigisha mu kirundo mu burundi basaba umushikiranganji w'indero kudafata ingingo yo guhagarika mu kazi abarimu bahunze bari ku rutonde rw'abatanzwe n'umuyobozi w'indero mu ntara ya kirundo ko batari ku kazi mu gihe kandi umuyobozi w'indero yemeza ko umwaka w'ishure uzorangira neza abo barongoye amasendika bavuga ko abanyeshuri bigishwa byanke bikunde ibibazo vya leta navyo ko biriko bikorwa nabi ibindi turabishikizwa n'umumenyeshamakuru wacu mushasha Jean Bosco Ndarurinze ngo si iby'imbeshere ngo abigisha batari bake barahunze remi bigira umusase ni umuyobozi w'indero mu ntara ya kirundo icyo gitigiri twabonye ari kinini rwose muri komine ya bugabira no muri komine ya busoni bugabira twasanze ari abigisha mirongo ine na batatu naho naho nyine tumaze kuronka iyo raporo twumvise ko hariho abandi baba baragiye mu nyuma aho havugiwe ibya kudeta ibusoni naho hahunze abigisha mirongo ibiri na bane mw'abo bigisha mirongo ibiri na bane nyine bavuye mu mashuri atandukanye mato mato n'ayisumbuye ingaruka mbi ngo ni uko inyigisho zisozera umwaka na cyane cyane mu mashuri mato mato ziriko zitangwa vya nk'ibikunde nk'uko ndagijimana yohani arongoye sendika sirebe ihurikiyemo abigisha mu mashuri mato mato mu kirundo abivuga amashuri ntibararonka abandi bayigisha usanga umwe ava mu mwaka wa mbere akaza kwigisha uwa kane kugira ngo porogaramu bashobore kuyirangiza umuyobozi w'indero mu ntara ati ico kibazo catorewe umuti kera aho tubonye hari hasanzwe hari abarimu nk'umwe canke babiri barenga ko tukaca tubwira ko kuntu twobegeza ku ishure ribura benshi aho naho twabonye bidakunda twaciye twiyumvira gukoresha abo twita ba volontaire abari basanzwe ari abashomeri batararonka ubuzi hanyuma muri iyi minsi naho turi ko turakoresha abavakateri ku mashuri yisumbuye aho twabonye naho nyine hashobora kugira ikibazo ko twaje tubivugana n'ubushikiranganje baca tubwira bati gerageza murabe mube murakoresha abakutsa kivi aho iwacu mu ntara ya kirundo by'ukuri twaciye tucihutira umwaka uzohera cyo kimwe n'ahandi mu gihe bivugwa ko abahunze baba bagiye gusubirizwa umuyobozi w'indero avuga ko atari bafata iyo ngingo twebwe twe dufata ingingo yo kubasubiriza turanza tukandikira umushikiranganje tukamumenyesha ko dufise ikibazo c'abigisha kubera bahunze kandi nivyo nikiyete twaramaze kuri murungi kiraheze indwi zibiri umushikiranganje ntaradusubiza atubwire ko dushobora kubasubiriza canke tutabasubiriza abarongoye amasendika y'abigisha basaba umushikiranganje kutihutira gufata iyo ngingo imbere yuko icatumye bahunga gitorerwa umuti Eric Kana arongoye sendika Konapes y'abigisha bo mu mashuri yisumbuye dusaba yuko babanza bakarindira babanze barindire igihugu kibanze gisubire eh, mu mutekano gisubirane umutekano kumbure aba bumvise yuko mu mutima wabo batatekaniwe bakaba barakwemeza hanyuma mu kwezi kw'icenda bagaheza bakaraba yuko hoba hariho utashoboye guhindukira akaba ariho bo- bo kwiyumvira kumusubiriza ku bijyanye n'ibibazo bya leta ngo ikibazo gihawe uburenganzira abana kuja mu mashure yisumbuye ngo cakozwe uko utariko icyo kibazo nticyakozwe neza kuko uko tuki uko twumva kivugwa ni konkuru nasiyonari nimba ari konkuru nasiyonari abanyeshuri b'umwaka wa gatandatu bose iyo bava bakagera bategerezwa kugikora rero mu gihe hariho intara zimwe zimwe zitashoboye gukora icyo kibazo cya leta ntikikiri cya leta yewe nocita ko cabaye ntuzenya ikibazo cakozwe n'abantu bamwe bamwe kuko abandi bari bamaze guhunga umuyobozi w'indero suka bibona abatakoze ico kibazo eh, twasanze ari abana majana atandatu na mirongo umunani n'indwi ntitwavuga rero ko mw'abo majana atandatu na mirongo umunani n'indwi bose ari abahunze uko eh, aba tubasanga mu makomine yose amajana atandatu na mirongo umunani n'indwi kandi mu makomine yose abana ntibahunze twe twibaza yuko eh, ico kibazo ca- cakozwe neza kandi mu- mu- mu buryo bwiza ntitwibaza yuko bo- twari kurindira abana bahunze kuko nk'uko nariko ndabibabwira abana bahunze n'igitigiri gitoya rwose tugereranije n'abari ngaha kandi bakoze icyo kibazo neza tubamenyeshe ko n'ikibazo giha uburenganzira abanyeshuri gutandukira igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye kigiye gukorwa ku ndwi ya gatatu y'ukwezi kwa gatandatu abanyeshuri bakaba bamaze kumenyeshwa ko bazobazwa ku bice bibiri kuri bitatu bigize umwaka w'ishure mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
dukubitire mu rwanda aho itariki ya mirongo ibiri n'indwi z'ukwezi kwa gatanu wari umunsi wa nyuma wo guharura impunzi z'abarundi zakiwe mu miryango zitagiye mu makambi mu karere ka bugesera akarere kegeranye n'urubibe rw'uburundi haravugwa impunzi zirenga igi- igihumbi n'amajana ane zitagiye mu makambi zakiwe n'abanyagihugu bamwe mu bo eh, asumta kaboyi umumenyeshamakuru wacu yashoboye kuganira nabo bavuga ko gushika ubu batunzwe n'abanyagihugu bagenda babaha ibyo kurya ariko bakifuza ko nabo boronswa imfashanyo akarere ka bugesera gakora ku mupaka w'u Burundi gafite impunzi zirenga igihumbi magana ane ziri mu baturage zitigeze ziba mu nkambi abo nasanze mu murenge wa ririma bambwiye ko kugeza ubu batunzwe n'abaturage bagenzi babo babakiriye ndetse n'abaturanyi bagenda babazanira ibyo kurya babwiye ijwi rya amerika ko ibi bidahagije bifuza ko nabo bafashwa nk'izindi mpunzi uyu mubyeyi afite umuryango w'abantu icyenda acumbikiwe mu nzu n'umunyarwanda bahoze babana i burundi yambwiye ko atunzwe n'ibyo abaturanyi bagenda bamugenera umunsi ku munsi abo dusengana bagiye baza kudusura bakaza baraza bakaturaba bakatuzanira ibyo kurya nawe uwo muhura ati sindaza kugusura akagu- akaguha nk'i- nk'igihumbi cyangwa akaguha ibihumbi bibiri ubwo umunsi ukaba uraciyemo ni ukuri ikintu twifuza ko cyotugeraho abandi abari hariya mu nkambi barabafasha nyine ubwo barabona barabona i- ibyo kubafashisha bararwara bakabavuza natwe bwa hano turwaye umuntu arimenya icyo cyose ni ikibazo ugufungura ubwo nyine umuntu arimenya icyo ni ikibazo icyo twakwifuza ni uko ibyo byose babidukorera nk'ibyo ariko barakorera abandi ko batwemereye ko umuntu wese ashobora kuba aha- aho ashaka numva eh, bo tu- bo bitugiramwo niyo mfashanyo ibonetse bakabandanya baka- baka- bakatu- ko- aho tuba ko bahazi mu mudugudu uherereye mu kagari ka kimaranzara mu murenge wa ririma nahasanze umukecuru w'imyaka ijana n'itandatu nawe yacumbikiye impunzi z'abarundi zigera ku icumi harimo abuzukuru be abuzukuruza ubuvivi bigoranye twabashije kuvugana ntiyumva neza ariko aracyafite ubwenge buhagije yatubwiye ko kugeza ubu atunzwe n'abaturanyi ngo ndetse n'abakozi b'umurenge n'ab'akagari aribo kugeza ubu bateranije amafaranga akabasha kubona igitunga abo bamuhungiyeho abangaba bagitifu abana abakozi babo ni tubanye neza cyane Eh, ariko keretse abo tubana b'abakirisitu batuzaniye ibintu imfashanyo z'abakirisitu batwebwe twitwa ihuriro kwamo ni ukuri kw'imana barandeba baranzi bara- abana b'umwana wanjye wari i burundi kugeza ubu imiryango yakiriye impunzi z'abarundi baba abo bafitanye isano cyangwa ubucuti iyi miryango isaba abanyarwanda muri rusange gufatanya bakagenda bafasha imiryango yakiriye impunzi kuko kugeza ubu bitoroheye iyo miryango kimwe n'abo mu mujyi wa kigali ndetse n'abo mu ntara y'amajyepfo twaganiriye uyu mukecuru wo mu murenge wa ririma wakiriye abantu icyenda nawe asanga leta n'imiryango ifasha impunzi yabunganira ku mashuri y'abana ndetse no kubabonera ubuvuzi byerekeye imibereho twabihaye imana kuko nta kindi twasakuza dukora ubundi dufite ibibazo byinshi hari ibintu byerekeye ubuzima hari ukubona abana bicaye batiga hari n'ubuzima bwo kubaho nka egizegitifu w'akagari kacu amaze kumenya ko baje yakoze uko ashoboye kose anzanira amafaranga yo kubashakira nibura agafuka k'umuceri n'abavandimwe b'i kigali ndiruka nyine ariko cyane cyane ubufasha ni ukubona abana bajya mu ishuri ni ukubona babona za mituweli ikindi ibyo baryamamo kubona za matera ubu naratiriye ahantu hose inzego z'ibanze zibara n'abo bantu umunsi ku munsi nazo ziravuga ko imiryango y'abarundi yahungiye mu nshuti zabo z'abanyarwanda ndetse n'ababakiriye bakeneye ubufasha bwihuse ngo kuko nubwo batari mu nkambi ariko imibereho ngo iranga ikabagora uyu ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka kimaranzara mu murenge wa ririma akagari kamwe karimo impunzi z'abarundi ni mu karere ka bugesera mu by'ukuri ibyo ari byo byose iyo umuntu yahunze aba akeneye ubufasha aba akeneye ubufasha usibye ko aba ngaba batabashije kujya mu nkambi aho abandi bari yenda bakagira amahirwe yo kuza mu miryango baziranye inshuti eh, ariko ah, eh, ba- bari bakwiye ku- kuba hari icyo bafashwa ba- nabo ubuzima bugakomeza ariko mu by'ukuri eh, umuntu uri mu bibazo nk'ibi yagakwiye gufashwa aho yaba ari hose nk'uko twabitangarijwe n'ushinzwe itangazamakuru muri minisiteri yo gufasha impunzi ngo imibare y'impunzi z'abarundi zitagiye mu nkambi yakusanijwe n'uturere ngo izagezwa muri minisiteri yo gufasha impunzi mu rwanda iyo minisiteri isubira inyuma iba- ibarura izo mpunzi ndetse inaziha ibyangombwa biranga impunzi nyuma ngo minisiteri y'impunzi nibwo izagena uburyo bwo gufasha izo mpunzi cyane cyane ku bigendanye no kwivuza asumta kaboyi ijwi rya amerika i kigali
imbere ko dusezerana muri uyu mwanya reka tubashikirize ingingo nkuru z'amakuru twabateguriye umushikirizamanza kizigenza wa leta zunze ubumwe za amerika loretta lynch yatangaje ko ibinyoma na ruswa byaranze bikomeye ishyirahamwe rijejwe umupira w'amaguru ku isi fifa mu kiringo c'imyaka mirongo ibiri ivyo loretta lynch yabitangaje uno munsi ku wa gatatu mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru i new york mu gihe ibyaha byashigwa ahabona ku bantu cumi na bane bo mu ishyirahamwe fifa mu itohoza rikomeye kuri iryo shyirahamwe umushyikirizamanza kizigenza wa leta zunze ubumwe za amerika loretta lynch yavuze ko ivyo vyagirizo vya ruswa ku butegetsi- ku bategetsi bakomeye b'ishyirahamwe fifa vyageramiye bikomeye abantu batari bake amenyesha ko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na rimwe abategetsi b'ishyirahamwe fifa bishimikije amabanga bari bajejwe kugira bakire ibiturire vy'imiliyoni n'imiliyoni y'amadolari abashikirizamanza bavuga ko abo bategetsi bakiye ibiturire vy'amafaranga arenga miliyoni ijana na mirongo itanu z'amadolari mu kiringo c'imyaka mirongo ibiri n'ine ibitero vy'amabombe vy'abihevyi eh, vyahitanye abasirikare b'igihugu ca Iraq cumi n'indwi mu ntara ya Anbar mu ijoro ryashiriye uno munsi ku wa gatatu mu gihe inteko zishigikiye leta muri Iraq zibandanya igikorwa cazo gishasha co gutuza umugwi Islamic State muri ako karere abategetsi b'igisirikare ca Iraq batangaje ko ibitero vyabereye hanze y'igisagara ca Fallujah kiri mu minwe mugwi Islamic State mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri vyabaye amasaha makeyi inyuma y'uko leta ya Iraq itanguye igitero cyo gusubira gufata ibice by'intara ya Anbar biri mu minwe y'umugwi Islamic State igisirikare ca leta ya Iraq n'abagwanyi bashigikiye leta bashimikiye muri iki gihe ku bice biri hanze ya Ramadi umugwa mukuru w'intara ya Anbar mu kigoro ko gutuma abagwanyi b'umugwi Islamic State batabandanya baronka ivyo bakeneye imbere y'uko binjira mu gisagara ca Anbar ubwacu ico gikorwa ca gisirikare gishigikiwe na leta zunze ubumwe za Amerika kikaba catanguye ku munsi wa kabiri abashinga amateka mu gihugu cya madagascar batoye kwirukana henry rajao na rima pianina mu mabanga yiwe ya perezida mu bishobora kugeramira utwigoro tw'igihugu cya madagascar two gutsimbataza umutekano inyuma y'imyaka itari mike y'intambara inshuti z'ijwi rya amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu ibiganiro byo muri uyu mwanya bigarukiye ngaha mwari kumwe na fidel niyongabo kuri mikoro washyize hamwe ibiganiro yari fatuma alimas karara umugoroba mwiza mwese
This program has come to you from the Voice of America, Washington.